ఇది Nizbi Amerik. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi eh, kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo na tomasi kamirindi mwese abateze amatwi ijwi ry'amerika turabashoje cyane
yewe ibintu biragoye niba bamufashe samanda baraheza bakamurekura samanda nibabona ibyo bamufatiye bidafashe baramurekura
uyu ni metre segatwa fabien umuavoka wa pierre claver mbonimpa ayoboye ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abanyororo mu burundi aprodh avuga ku ihagarika ry'iwe iyi nkuru kimwe n'izindi nkuru zikomeye ku isi hamwe n'amakuru tuza gushimikira ko uno munsi eh, kuri uyu mugoroba yerekeye burundi harimo imyerekano yabaye umunsi ugira uwa kabiri uno munsi ku wa mbere mu burundi n'itangazo rya leta ya amerika ku biriko bibera mu burundi turazigaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu dutangure ku makuru avugwa cyane cyane ku Burundi igipolisi mu Burundi catanye mu mitwe umunsi ugira kabiri n'abari mu myerekano yo kwiyamiriza ugusubira kwitoza mu kiringo kwa perezida Petero Nkurunziza ivyabona babwijwe rya Amerika bw'igipolisi cakoresheje imyuka ibabaza mu maso n'imiringoti y'amazi n'isoro z'ukuri kugira gishwiragiza abantu amajana n'amajana bari mu myerekano no munsi wa mbere ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura abari mu myerekano bashoboye gukorana n'aho inteko zijejwe umutekano zari zazibiye amabarabara leta nayo yari yafashe ingingo yo kuziririza amakoraniro amakuru atangwa n'ibitaro amenyesha ko abantu batatu bapfuye kuva imyerekano itanguye ku munsi w'imana muri icyo gihe mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa amerika leta ya amerika irababajwe bikomeye n'ingingo y'umugambi uri ku butegetsi mu burundi sendede fdd yo kwihoza ingingo zitegekanya ibiringo vya perezida z'amasezerano y'iyarusha mu kugena perezida nkuru nziza nk'umukandida w'uwo mugambwe mu kiringo kigira gatatu kubera iyo ngingo eh, leta ya amerika ivuga ko uburundi butakaje akaryo gakomeye ko gukomeza demokarasi leta zunze ubumwe za amerika zibandanya gushigikira umugam- umugambi w'abarundi wo gukurikirana ubwigenge n'uburenganzira bwabo bwa demokarasi biciye mu mahoro leta zunze ubumwe za amerika zirababajwe n'ako karyo gatakaye yamara igikorwa kitoroshe cyo kubaka inzego za demokarasi gitegerezwa kubandanya muri iyo ntumbero leta zunze ubumwe za amerika zisaba impande zose kugira uruhara mu matora no kubona ko ayo matora atawe akumira yizewe yigenga kandi atarimwo iterabwoba cyangwa ubwicanyi leta zunze ubumwe za amerika zisaba cyane cyane leta ya burundi kubahiriza uburenganzira bw'imigambwe yose n'abakandida bayo kwiyamamaza kugirisha amakoraniro no gushikiriza ivyiyumviro vyabo biciye mu mahoro muri togo komisiyo y'amatora iracyakusanya amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo bundi kuwa gatandatu ababikurikiranira hafi baremeza ko perezida for nyasingbe ashobora guhabwa indi manda ikaba manda ya gatatu y'imyaka itanu aramutse atsinze umuryango we waba wageza ku myaka mirongo itanu wihariye ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ise wa for nyasingbe yadema yafashe ubutegetsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi yabugumyeho kugera yitabye imana mu bihumbi bibiri na gatanu ubwo yahise asimburwa n'umuhungu we for nyasingbe Murumv- murumva rero ko bamaze hafi imyaka mirongo itanu ku butegetsi abatavuga rumwe na nyasingbe bibumbiye mu cyo bise coalition cap 2015 bo batangiye kuvuga ko kandida wabo jean pierre favre ari we uri imbere mu majwi y'agateganyo kugira ngo itangaze amajwi komisiyo y'amatora yo muri togo ifite kugera ku minsi itandatu nyuma y'amatora ni ukuvuga ko ishigaje iminsi ine umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ban kimun arashima uko amatora yagenze muri togo ariko arasaba abanyapolitiki b'icyo gihugu gukomeza kubungabunga ituze muri iyi minsi mu gihe muri togo bagitegereje kumenya uwatsinze amatora muri sudani ho byasobanutse perezida omar al bashir niwe wongeye gutorerwa indi manda y'imyaka itanu yabonye amajwi arenga mirongo cyenda n'ane ku ijana nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje ishyaka rye national congress party naryo ryegukanye inteko ishinga amategeko n'intebe magana atatu na makumyabiri n'eshatu kuri magana ane na ma- magana atatu na makumyabiri n'eshatu kuri magana ane na makumyabiri n'esheshatu amashyaka akomeye atavuga rumwe nawe yose yanze kujya mu matora bashir afite imyaka mirongo irindwi n'in- mirongo irindwi n'umwe y'amavuko yageze ku butegetsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda akoze kudeta muzi kandi ko ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc rumushinja ibyaha by'intambara ibyaha byibasiye inyokomuntu na jenoside byakorewe muri darfur mu burengerazuba bwa sudani hagati aho minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe yatangiye uruzinduko rw'iminsi ine muri leta zunze ubumwe za amerika azabonana na perezida obama kandi azavuga ijambo mu nteko ishinga amategeko congress imitwe yose iteranye shinzo abe aje mu gihe isi izirikana imyaka mirongo irindwi ishize intambara ya kabiri y'isi yose irangiye intambara abahanga bemeza ko yarangijwe burundu na leta zunze ubumwe za amerika imaze kurasa mu buyapani bombe atomike za mbere n'iza nyuma mu mateka y'isi bombe atomike ebyiri Hiroshima na nagasaki kuva icyo gihe ubuyapani ntibwari bufite uburenganzira bwo gutunga igisirikare gishobora kurwana hanze y'imipaka ubu noneho nk'uko evan mederios ushinzwe ibibazo bya aziya mu nteko ishinzwe umutekano ya leta zunze ubumwe za amerika aherutse kubitangaza ibihugu byombi leta zunze ubumwe za amerika n'ubuyapani birategura kuvugurura amasezerano ya gisirikari ku buryo noneho hazemerera ubuyapani gutera inkunga ingabo za leta zunze ubumwe za amerika aho bikenewe hose ku isi iri ni ijwi ry'amerika muteze gahunda radiyo yacu tubagezaho kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu buri mugoroba turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu aho ni mu rwanda naho mu burundi mudukurikiranira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kudukurikira no kuri aderesi imeyili radiyo yacu arobazi gmail akadomo komu fesibuke ni radiyo yacu voa naho interineti ni wezi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu
nk'uko tubabibemereye rero amakuru yose aza gushimikira ku biri ko bibera mu burundi dutangurire ku nkuru yerekeye ikigo c'abamenyeshamakuru maison de la presse aho abamenyeshamakuru b'amaradiyo yigenga bari bahuriye kugira bashikirize ibiriko biraba mu burundi bari hamwe cugawe n'igipolisi kugira ngo abamenyeshamakuru ntibavuge uko imyiyerekano iriko iragenda ikibiriraho ni radiyo rpa nayo nyene yugawe kuri uno umunsi yagirizwa gutanga amakuru agumura abarundi abayoboye ibimenyeshamakuru mu burundi bakabona ko ari ibiterasoni bitukisha uburundi desire yatunga imana arabidushikiriza Patrick Nduwimana arongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu burundi abona ko ari iterabwoba abapolisi binjira abamenyesha makuru bakorera bakabakubagura ataco bacumuye bari ku mirimo yabo ya misi yose mu mutekano ntangere leta iriko irahonyanga amategeko ari mu ibwizwa shingiro iriko iranka ko abanyagihugu bamenya amakuru ariko araba mu gihugu iriko irahonyanga amategeko mpuzamakungu uh, cyane cyane ryo bita declaration universelle des droits de l'homme direkurira umumenyeshamakuru cyangwa umunyagihugu wese kugira uburenganzira bwo kumenya ibiri kubera mu gihugu urumva rero leta irahonyanza ibwizwa shingiro irahonyanza amategeko muzakungu yo nyene yitereye ku igikumi na Radio Publique Africaine RPA kuri uno wa mbere nayo nyene yugawe n'igipolisi aho yagirizwa kwitanga inkuru zicivuta barundi Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi abona ko ari umugambi wa leta kugira amakosa ikora ntasubire kuvugwa nagira mpamagarira abarundi bose guhagurukira rimwe mwese mwanke yuko amaradiyo yugagwa kuko biraboneka neza yuko aya maradiyo ariko arugagwa hari ikintu kiriko kirategurwa bishaka ko biba ata muntu n'umwe abibona ibi rero nitwavyemera twese tuzohona iki si ikibazo c'abamenyesha amakuru canke icimenyesha amakuru gusa ni ikibazo c'abarundi bwese mukeneye kuronka amakuru hugawe iradiyo rpa n'ubu numva ngo n'ayandi maradiyo agira yugagwe nitwabireka gutya biradufara umwe mu banyagihugu yarasanzwe akunda iyo radiyo amenyesha ko ari umubabaro ntangere kubona yugagwa akabona ko n'umuntu azicwa n'abiyo batazobimenya mu bisanzwe n'akamara amazi twibaza yuko ari integuro bari baragira kugira ngo baronke uburyo bashobora gucucumanga abanyagihugu bakabica atagitabaza atawusemerera atakintu na kimwe kiri buvuge kiti ahantu abantu bariko barapfa mwarabonye nijoro uko byagenze bahejeje kuza kuvuga yuko baceye imirongo y'amaradiyo amwamwe mu nyuma twagiye twumva ariko barasanga abantu mu mazu babaca amazosi abandi babarasa nicyo gituma turiko turavuga tuti twebwe nk'abanyagihugu ibi bintu dukwiye umurundi uwo ari we wese ahari ari ngaha mu burundi yaba uri mu makungu akava hasi kugira ngo tugerageze turwanye ibi bintu biriko biraba muri iki gihugu inkurikizi rero z'imyiyerekano iriko iraba mu Burundi ntizibarizwa mu maradiyo gusa kuko mu gisagara ca Bujumbura akazi kahagaze nko mu mashuri amaduka nka yose arugaye amabanki amwamwa akora acumbagiza abanyagihugu bakaba batabona uko bagiye kubigira mu gihe iyo myiyerekano yobandanya Desire Atungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
uno munsi kuwa mbere Pierre Clavembo nimpa ayoboye ishyirahamwe Aprodeyaje rigejwe agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abanyororo yatawe mu mvuto mu avoka wiwe Maître Fabien Segatwa avuga ko gucika ubu atazi ico bamufatiye ni mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi oya ntaco nzi jewe mvuye mu nama hanyuma mm, ndiko ndumviriza amaradiyo numva iradiyo imwe ivuze ngo mbonimba bamufashe mugabo sinamenye ico bamufatiye hanyuma noje gatoyi numvise ngo eh, bamufashe samanda mugombeje kuyiraba no muri televiziyo ya renaissance nabonye bamufata nta manda bamuhaye yabajije yuko bafise manda bati ntabwo dufise pa kwinjira acaragenda murumva rero yuko eh, bamufashe nyine gutyo nta mategeko ntaki nicyo gituma nokwara ico bamufatiye ico arico ubwo se nimba bamufashe nta mpapuro zemewe zo kumuta muri yombi murakora iki kugira ngo icyo kintu mukigaragaze yewe ibintu biragoye iyo bamufashe samanda bareza bakamurekura samanda nibabona ibyo bamufatiye bidafashe baramurekura ahandi twebwe tubanira abantu bafashe biciye mu mategeko mbega kumubonaho ugira biroroshe iyo bamufashe muri muri mwene muri mwene ubwo buryo biranagoye reka rero ahantu turonye ituze gatoya aho nk'ejo umuntu yoza kubaza neza yuko abashobora no kumubona nayo ubu noneho buranije ariko nibaza yuko bamurekura vuba ese ubundi inzego z'umutekano zamufashe niziye ni igipolisi cyangwa n'inzego z'iperereza ndaba televiziyo uko nabibonye n'igipolisi mugabo biratangaje kuko bamujyana muri serivisi de renseignement ibyo kera twita documentation ni ukuvuga rero yuko bamufatiye bya politike niba bamufatiye ibindi bamufatiye iwe cyangwa bamufatiye mu mujyi mbere bamufatiye muri mezo ndura presse yari agiye kugira mediation kugira ngo bareke amaradiyo aguma avuga hanyuma baca baramufata bamuriza umuduga ibyo byo nabyiboneye kuri televiziyo ya telerenaissance mu yandi bamufasha ari mu kazi ke bamufasha ari mu kazi ke bamufasha ari mu kazi kiwe yari karakora nyine ibyo yahora akora kuko n'ubundi habaye ingorane yahora agenda akagira mediyasiyo hanyuma ibintu bikaja mu buryo mugabo uyu munsi ho bavyanse metre segatwa ndabashimiye murakoze namwe
Thomas Kamirindi yashoboye kandi kuvugana n'umukobwa wa Pierre Clavembo nimba Amandine na Sagarare ahavuga ko bafashe se wiwe atagateka bamuhaye je mu bisanzwe sinari hajya anya yarari je na- nagiye kuraba neza na neza ndabyumvise mu iradiyo bambwiye yuko bamufatiye hajya mugabo ngishika nashizeho neza ariho bakimutwara imodoka yamutwaye yamutwaye nshitseho ko nari hafi mu micungararo wamwiboneye bamujyanye namubonye bamuteruye bashamuterera mu modoka y'ikamyonete nk'igifuko c'amakara bamutwaye nabi vrema nta nta teka bamuhaye bamutwaye nk'uko umengo ni umuntu ahejeje kwica umuntu none se washoboye kubabaza icyo bamutwariye je nagerageje kubaza n'abamenyesha amakuru bari ngaho babajije ati none mumutwaye iki mumutwariye iki hari umutahe umu umuhagarika mufite umuntu umukomiseri yari ari hajya anye turamubaza cavuga ati none tumenya tubarizahe ngo je ndamwishinze muramumbaza kuva kare bakimutwara gushika ino saha ntitwari bwamenye aho bamu- bamutwaye mugabo twumva ngo ari mu biro bikuru vy'iperereza mugabo twagiye ntibashoboye no kumutwereka twebwe abiwe kugira tumushire utwo tumushira tumurazi ko asanzwe ari n'umuntu agwaye twamushiriye n'imiti yo kumira baratwankira gushika ino saha ntiyigeze amira n'umuti n'umwe kandi ko ba- bazi ko bagwa- agwaye ingwara y- y'umutima n'igisukari ntibabemereye no kuyisiga ngo baze kuyimuha ubwabo batwankiye batwapfuye gushika aho hariyo amengo babonye abandi bamenje batwirukanira hirya baratwirukankana natwe batubwira ngo si hari muga muri ino saha duhejeje kumva ko ari hari mugabo twagerageje uko dushoboye kose batwankiye no kumuha iyo miti none se uwo mukomiseri wababwiye yuko amwirengereye we muramuzi muzi amazina ye muzi n'amapeti ye oya jewe amazina ye ntayo nzi mugabo numvise ngo nutwara ngo ngo ngo ntuze ngaha mu gisagara ca bujumbura ngo utwara ngo umu- ngo ujaje umutekano aha mu gisagara ca bujumbura je sinamenya amazina ye kuko bagiye basha biruka sinashoboye gufata umwanya wo kubaza madamu nasagarare amandine ndabashimiye Eh, murakoze tubamenyeshe ko twagerageje gushikira abajejwe igipolisi cy'u Burundi kugira bagire icyo babivuze ko ariko ntitwashoboye kubashikira
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda impunzi z'abarundi na n'ubu ziracyakomeza guhunga nako abarundi baracyakomeza guhunga bahungira mu rwanda nk'uko hcr ibivuga bararenga ibihumbi cumi na bitanu ubu ngubu nyamara rero bose ntabwo bajya mu nkambi hari abajya mu mijyi bakajya mu nshuti abandi bakajya mu mahoteli muri urwo rwego asumuta kaboyi yasuye bamwe bari mu mujyi wa nyamata abo ngabo rero batari mu nkambi kuva mu mpera z'icyumweru gishize mu mpunzi zihungira mu rwanda hatangiye kuzamo n'abifite bakora imirimo inyuranye iki cyiciro cy'izi mpunzi cyo ntikijya mu nkambi ahubwo bo baza bashakisha amazu yo gukodesha mu mujyi abandi bakaza mu mahoteli abandi bagashyikira mu miryango y'abavandimwe babo ituye mu rwanda kuri uyu wa mbere nasuye abatuye mu mujyi wa nyamata bamwe bari mu mahoteli aciriritse bansobanurira impamvu batahise bajya mu nkambi nk'izindi mpunzi uyu mubyeyi yari kumwe n'akana ke kamwe asobanura ko umugabo we yagumye i burundi ariko we agashaka gukiza amagara ye n'umwana we Eh, vy'ikambi twari navyo twari tuzi twari tubizi neza kandi biragoye kubera je mfise abana sinashobora kubatwara mu ikambi ndi hano ndariha ubwo se wumva ari ibintu wakomeza igihe kinini ku buryo byagushobokera oya biragoye guhunga urumva ni ikintu kigoye cane Eh, tuzobigaragaza tuzoraba aho dushitsa Eh, bitakunda tuzoraba ukundi kuntu tubigenza hari ibindi byiciro by'abakodesha amazu bitewe n'umubare ugize imiryango yabo uyu mugabo utashatse ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we yabwiye ijwi rya amerika ko afite ubushobozi bwo bwo gukodesha inzu iminsi mike kandi ko ibintu nibitangira kugenda neza azasubira ku kazi ke akajya ataha mu rwanda ariko yasobanuye ko umugore n'abana ndetse n'umuryango we munini waba ugumye mu rwanda kugeza igihe amahoro azagarukira mu gihugu cye cy'u burundi twaje hari ubwoba abantu bafise ubwoba abantu bahunga barindiriye ko perezida hava yanonsa ko yemeye ko ariwe bazotora akaba yari hasanzwe rero n'ibindi bintu by'ubwoba bavuga ko hatangwa imbunda wakoraga hariya yego je ndakora nkorera mu mu bisanzwe ahantu kazi ba- ba- batwotoreje ko dushobora ku- kurindira gatoya mwahisemo kuyuza hano jewe urabona bivana n'umuntu nka jewe nsanzwe ndi mfise indwara itamperemeta kuba hariya ndi kumwe n'abake- no- n'umukecuru n'utwana dutoya ndiniga nyene kugira ndondere umuntu ashobora kugira nubwo abarundi bakomeje kuza mu rwanda baba bazwi kuko abenshi bahitira mu nkambi ariko abahungira mu giturage cyangwa abifite bakajya kwikodeshereza amazu bo kugeza ubu umubare wabo ntuzwi na minisiteri yo gucyura impunzi madamu mukantabana serafina avuga ko izo mpunzi zigomba kwimenyekanisha mu nzego z'ubuyobozi z'aho zituye ni ukuvuga ngo umunyarwanda uzi ko yakiriye umurundi waje amuhungiyeho afite inshingano yo kumugeza ku buyobozi bumwegereye mu buryo bwa afurika yaba ari mu giturage yaba ari mu mujyi n'uwaba ahari ubwo nawe akaba abimenyereyeho akaba agomba kumenya ko agomba kwiyerekana ku nzego zi- zibishinzwe mu murenge wa nyamata habarurwa impunzi z'abarundi zitagiye mu nkambi zirenga ijana umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge bwana jacques gashumba asobanura ko bashyizeho uburyo bwo kubamenya umurenge wa nyamata twari tumaze kugira imiryango mirongo itatu n'irindwi ariko ubye- ugiye kwitegereza abantu barimo baragera barimo bakaba hafi nko mu ijana kugeza ku wa gatanu nibwo twatangiye kubona abangaba baza bakodesha ariko ubu ngubu aba- bimaze kugaragara yuko hari abantu bashaka gutura noneho by'igihe yenda kwezi amezi abiri kugira ngo barebe uko umutekano wabo umeze twari twabimenyesheje abayobozi b'imidugudu kugira ngo bagerageze kureba mu- mu- mu midugudu batuyemo noneho tubaha ibitabo bi- birimo aho bandika binjiye bakandika imiryango bafite minisiteri y'impunzi irabarura impunzi zirenga ibihumbi makumyabiri na magana ane izaje uyu munsi kuri uyu wa mbere nubwo zitaratangazwa umubare wazo abayobozi ba minisiteri yo gucyura impunzi bavuga ko imibare y'abahunga yagabanutse ugereranyije n'uko byari byifashe mu mpera z'iki cyumweru gishize asumta kaboyi ijwi rya amerika inyamata mu karere ka bugesera
tugaruke ku byerekeye imyiyerekano yo kwiyamiriza iyindi manda ya perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yabandanije umunsi ugira kabiri Bujumbura nk'uko twabibabwiye Uh, hano ku telefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu ari Bujumbura Tabita Mukamusoni Tabita wiriwe neza
Mwijeje Fidel.
uh, wotubwira ukugene ibintu vyifashe muri iki gihe
Ego ubunye muri iki gihe ni ukuvuga imyerekano irabandanya abanyagihugu baguma bashamirana n'abapolisi abanyagihugu urabona ko nta kigwanisho na kimwe bafise nko ku musaga ubu gushika isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu abanyagihugu bari bagishamirana n'abapolisi abapolisi ariko urabona ko bakoresha inguvu nyinshi bararasa baratera amagrenade nko muri quartier ya Musaga kuva mu gitondo gushika ku mugoroba rero abapolisi barashe grenade zitatu eh, bateye grenade zitatu barasa amasasa atari make abanyagihugu nabo mu kwivuna baca bakoresha amabuye ivyo rero ntibyoroshe ko abanyagihugu baturiye amapine baraturira ibiti mbega nuvuga ngo ikintu cyose gishobora guturirwa abanyagihugu bagituriye hanyuma amakomini akagenza uko nyene abanyagihugu baturiye ibintu ku mutakura mu kanyosha n'ahandi ego fizeto abantu batanguye kuvuga yuko mbere ngo iyo myerekano yo bariyo abantu bava mu bwoko bw'abatutsi ariko hariho abandi banyamigambwe bafite imigambwe y'abahutu bavuze bati sibyo hari nka gatongwasa yahora atwara umugambwe fnl ukaba afite fnl yigenga ati sibyo nyabona ni abantu bavuga yuko ariko bariyamiriza ikingo cya gatatu cya akoze perezida tabita nkurunziza tabita
wi none abo bantu bari mu myerekano baranga n'iki ni benshi ni bakeya baranga n'iki ugereranije
thomas no kumenyesha nko muri kasaga niho niriwe ni abantu benshi ni abantu bavanze n'abatama harimo abagore harimo abana harimo abagabo harimo imisore mbese urwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itatu Eh, ni ukuvuga ngo ni karitsiye yose urabona ko ari abantu bafise agashavu bababaye Eh, bagaca bari bategwa n'ishavu kandi ngo no kubona amaradiyo bariko barayugara amaradiyo yigenga bakavuga ko leta ngo iriko irababuza ngo kumenya ibiriko biraba bakavuga ko bashaka kubica ata muntu abimenye Eh, na nk'isaha tatu nijoro isaha tatu nijoro barishe abantu kumutakura ama- imyerekano yaheze bamaze kubuza amaradiyo ngo ntabivuge abanyagihugu rero bari bafite agashavu Eh, niho mbere iyo uyu munsi igisozi igisirikare kitari kuza gutungera abanyagihugu hagati aho eh, tabita tabita tabita ndumva eh, umurongo utameze neza ariko reka tugerageze gukomeza amasoko amashuri imihanda bite amare- ama- ama- amamagaza ni ukuvuga aho abantu bahahira arafunguye bimeze bite
abanyeshuri ntibigeze bagenda ku ishure abantu benshi baguma mu mazu amakaritsiye mbega ni uvuga ngo amakaritsiye abamwo abantu bakomakomeye abantu bifise abantu bize cyane niyo ubona ko atamyerekana iri kwirabamwo abo nabo baguma mu mazu bafite ubwoba Eh, mbega ni uvuga ko ari nka ville morte niba utahura ico gi- ville morte mu Yewe.
gifaransa ni kuvuga ngo igisagara kiragaragara nta mamangazini nta mafarumasi nta bitaro urabona ko abantu bose batekewe n'ubwoba amasoko ibintu urabirondera mu mamangazini ushobora kubironka kugira ngo usume ni ukuvuga ngo badashoboye gusuma nko ku munsi wa gatanu muri indwi irangiye ubu ntibashobora kuronka ivyo bifuza urarondera n'umukati ukawubura eh, uretse ubuzi bwa leta bwakoze mu gitondo gato nabwo nyene nka saa yine baciye bataha ibintu vyose birugaye tabita urakoze cyane ukomeze udukurikiranire uko bigenda
rego ndabakengurukiye nanjye umugoroba mwiza
mu gihe mu gisagara cya Bujumbura havugwa iyo myiyerekano mu bice bitandukanye kandi hakaba hari n'abamaze eh, kwitaba imana muri iyi minsi ibiri iheze mugenzi wacu Oriane Tangicyaka yatoje uko ibintu byifashe mu gihugu hagati yavuganye na Bukuru Laurent Icegera cyuhagarikiye amatora muri komine ya Giheta aho yari ku birometero bike mu gisaga umuntu avuye mu gisagara cya Gitega Ah, yatanguye amubwira uko umutekano wifashe
igitega muri rusange umutekano urakwiye abantu bazindutse bakora imirimo yabo nk'uko vyama turabona ata ngorane ihari na eka nta kintu kiriko kiravugwa kiretse ivyo twumva hiyi bujumbura ni ukuvuga yuko abaja ku ishuri bagiye ku ishuri abaja ku kazi bagiye ku kazi nta myiyerekano yabaye ngaho igitega cyane cyane mu mujyi oya mu mujyi nta nta myiyerekano yahabaye kuko uh, n'ikimenyamenya abantu bazindukiye ku mirimo yabo eh, abashora uko bashora abanyeshuri bagiye ku mashuri yabo eka n'abakora eh, ubuzi bwose butandukanye ba- babukoze isoko yaremye kiretse gusa aho usanga abajeje umutekano aribo bacungire ku mabarabara amwe amwe ngira ngo barindiye yuko ngira ngo hari ico hava co gihungabanya umutekano n'ahasigaye hoho umutekano wifashe neza mu ntara ya Gitega Mm, abanyagihugu nabo ubona bameze gute hari ubwoba bafise canke hari amakenga y'umutekano baba bafise muri aka kanya Eh, gusa abanyagihugu ntibobura ubwoba eh, bafise ubwoba kuko ivyo bumva bumva bumva biteye ubwoba bivanye n'izi nkuru nyene zashitse bakumva ati none bizohe- bizoherera hehe umuti wavyo n'uwuhe muri rusange ibibazo vyovyo abanyagihugu ho- barabifise kuko n'abantu muganira kabiri barakubaza ati none ibi bintu tuzobifata gute bizogenda gute iyo uvuze ibintu uvuga itangazo riheruka gutangazwa ry'uko umukuru w'igihugu agiye gusubira kwitoza yego nico eh, ni- nico nyene bafatira ko bakagira bati none ibintu umuti wavyo n'uyuhe ico nico nyene ni kukubwoba bafise ah, mu- muri rusange aho igiheta naho uri icegera c'uhagarikiye amatora muri komine ya giheta hoho vyifashe gute ku birometero bikeya uvuye ngaho i- mu gisagara ca gitega igiheta ho vyifashe gute bo mugeta hoho no mu- umutekano urakwiye ho- umutekano urakwiye abantu bameze neza isoko irarema nk'uko bisanzwe abantu batekanye amatora kandi ate- ateguwa neza abantu ka- nyine bara- bari babyiteguriye gusa atari uko aba- ivyo biciye bicamwo n'ahasigaye abarundi bafatanye mu nda turavye nka komine giheta vrema abantu bariyandikishije ku bwinshi ubona yuko nyine ba- bafise icyiyumviro co gutora nyine ba- ba- ba- batekanye none ko twumvise yuko amaradiyo atari make yugawe ijwi rya amerika muratwumva neza ngaho igiheta n'igitega bo aho igitega niba nawe nasize ku murongo wanyu ndumva ndabatora tu- n'ikiganiro nacu nari nagikurikiranye ijwi rya- rya amerika verima turaryumva aho igitega Mm, ni uko abantu baba bakiryamye ariko muratwumva Eh.
gatanu kuri gatanu muratwumva no muri aka kanya n'uno munsi mwatwumvise n'ubundi abumvise dufise impungenge kubera amaradiyo nyine yazimye nicyo gituma usanga n'abantu bafise ubwoba nka za rpa bonesha isanganiro iki urumva benshi nibo barabakura inkuru none ubu amaradiyo amaze ku- kugira kugagwa nicyo gituma abantu imbere uca usanga bafise n'u- n'ubwoba bwinshi cane bagira ati ibintu bizoduhitana bukuru laurent icegera c'uwuhagarikiye amatora muri komine ya giheta urakoze cane ku nkuru uduhaye yuko ibintu vyifashe ngaho igitega n'igiheta urakoze cane
ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba bigiye kurangira imara tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije igipolisi mu burundi catanye mu mitwe umunsi ugira kabiri n'abari mu myerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza mu kindi kiringo kwa perezida petero nkurunziza ivyabona babwiye ijwi rya amerika ko igipolisi cakoresheje imyuka ibabaza mu maso n'imiringoti y'amazi n'isoro z'ukuri kugira gishwiragiza abantu amajana n'amajana bari mu myerekano n'umunsi wa mbere ku mugwa mukuru w'uburundi bujumbura
muri togo baracyategereje kumenya uwatsinze amatora yabaye ejo bundi kuwa gatandatu amatora y'umukuru w'igihugu ariko ababikurikiranira hafi nk'indorerezi mu gihugu baravuga ko perezida for nyasingbe ashobora guhabwa indi manda ya gatatu y'imyaka itanu ayibonye rero we na se nibo bamaze gutegeka togo kuva aho iboneye ubwigenge baba bujuje imyaka mirongo itanu ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi naho muri sudani omar al bashir we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi arenga mirongo cyenda n'ane ku ijana
Inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twari twabateguriye bigarukiye aha tuboneye akanya ko gushimira enjeniyeri adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo na thomas kamirindi maze rero mugire umunsi mwiza mugire umugoroba mwiza na hejo mu gitondo saa kumi n'imwe n'igice saa kumi n'ebyiri n'igice nk'uko bisanzwe mugire umugoroba mwiza robaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.